bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ndi muri kumwe na jodiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu ku batwumva muri mu rwanda kandi tubahaye ikaze turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
rusansuma rwabaye mu burundi hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi n'indwi kwigwirirana ry'abantu n'amagara meza muri ico gihugu rwerekanye ko ku bagore igihumbi bavyaye muri ico kiringo amajana atatu na mirongo itatu na bane bitavye imana bariko baribaruka canke bitaba imana inyuma y'iminsi mike bibarutse ishahamwe ebeta burundi burundi bwiza ryishinze gushigikira imiryango yabuze abavyeyi n'abana basigaye rivuga ko bimwe mu bihitana abavyeyi bibungenze bariko baravyara harimwo ubumenyi n'ibikoresho bidakwiye mu baganga canke naho umupfasoni ataba azi umubiri wiwe ukumeze muri muri isanga y'uno munsi twabatumiriye valentin kavakure yashinze iryo shirahamwe yatugendeye ngaha muri studio za radiyo ijwi rya amerika washington dc aho ari mu rugendo ngira ngo aza kutubwira ko rugamije no muri ivyo eh, vy'akazi kiwe valentin ikaze muri studio z'ijwi rya amerika kandi mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze kudutumira ego akabazo ka mbere ni eh, iciyumviro co gushinga iryo shirahamwe caje gute ryatanguye ryari bon imbere ko ntangura kwishura ikibazo canyu nashaka ku guhi- kuvuga akantu gatoyi mugitangura mwavuze ko ari abakenyezi amajana atatu na mirongo itatu na bane bitaba imana ku, ku, Kugihumbi.
ku gihumbi mwasi ku gihumbi ni ku bihumbi ijana Mm, ku bihumbi ijana.
Eh, kubera ari Mbega ku gihumbi- murakoze eh, ni ku kudukosora, bihumbi ijana Ego.
urumva eh, ico ni icambere bon icatumye dutangura rino shirahamwe ah, hagira haca umwaka twarashikiwe n'amakuba turabura uwo twubakanye yaragiye kuvyara umwana agira gatatu hama em, aba mbere yari yabavyaye neza ubwa gatatu agenda arabaga komplikasiyo gatoyi bamubwira ko akeneye kugira cesarienne bon ntayo yari yiteze hama yarakomeye hama haheze akanya tura muganga aratuzanira ikibondo mugabo turarindira yuko umuvyeyi asohoka batubwira ngo habaye agakomplikasiyo gatoyi haheze akanya niho batubwiza ukuri yuko yagiye muri koma hama bukeye batubwira ko yitavye imana bon byari ibihe bitoroshe nk'uko mu- mushobora kuvyiyumvira bitoroshe na gato umuntu aribaza ibibazo vyinshi araja mu mubabaro utasanzwe araja mu bibazo akibaza ibibazo kubera iki byagenze gute mugabo haciye iminsi umuntu umubabaro wagabanutse gatoyi ah, niho jewe naguma nibaza ico ki- ico kibazo caguma kigaruka vyagenze gute gushika naho fata ah, fata akanya ndi ndiha ndarondera inguvu zo gusubira ku bitaro aho vyabereye ndarondera umuganga ndamubwira ndamusaba akimbona yarakangutse gatoyi kubera kubwiyo yambwiye ko atari benshi iyo babuze bagaruka ku bitaro umugabo um, ndamwicarika ndamusaba umubonano ara- arankundira ndamubwira ndagusavye muganga umbwire neza ngene vyagenze niho rero yambwira ko kubwiwe nk'u- nk'uvyaza yavyaye mwa- umuvyeyi yari yavyaye neza umwana arasohoka mugabo haheze akanya juste umuvyeyi yahejeje ku ikibanza ugejeje gu- gu- gusohoka umubyeyi bahejeje kumushona eh, bagiye babona ah, amera nk'uraba yego aravye ibi- ibipimo byose biramanuka niho rero babona ko atariko arahema aca aja muri iyo koma nyene yego Eh, we yambwiye yuko kubwiwe nk'u- nk'uvyaza vyagenze neza mugabo eh, arampishurika yuko warajijwe kumutera anestesi donc urya muti utuma ugabanya ububabare um, yoba yamuteye umuti mwinshi umurengera umubiri we utashoboye kwakira um, donc surdose ya anestesi ambwiye yuko uh, uh, urumva ko bitoroshe kwakira Yego.
yuko umuntu wawe agenda akomeye ari ku maguru yijana hama uh, aho kugusubiza umuntu akomeye ukagusubiza kandi yari yashikanye ku yari mezi icenda yego byose byari ku- kuri na cesarien yari ku- yabyaye ku gihe rero niho um, mu nyuma zahona naragiye ku ruhande yimvira rwose um, ico nokora kora ndibuka iryo joro iryo joro ndindiriye ko um, umuntu acizera yuko ashobora gukira ryari ijoro rirerire um, narabonye ibintu byinshi ndaja muri iyo salle ya reanimation ndahicara ego ndabona ngene bishika mucana ugacika bishika amamashini akazima uka- uka- ugasha umutima ukakuvamwo ukiruka ukakoma induru bagas- bakatsa amagurupe rimwe rimwe Eh, ibintu byinshi ntarinze kuvuga mugabo kandi byitwa ko ari mu bitaro by'abaprive byitwa ko ari byo vyi- vyifashe bisa ibikoresho mu gisagara ca mu bujumbura gisagara ca bujumbura Eh, niho rero twaciye twiyumvira yuko um, tubonye ko je ku bwanje navuze none ko ntashoboye gukiza uwanje reka basi uh, mgerageze ntahure afate ibi byose iri shirahamwe ryavutse mu kugerageza mu kubibaza ibibazo byinshi mbaza nibaza jewe ngerageza kuronka n'inyinshi mu bandi eh, bigenda gute bigenda gute ngo umuntu yarakomeye eh, aba yagize amagizama yose imbere ko aja kuvyara bakamubwira ko vyose ari normal ashobora kwitaba imana rero niho eh, mu marecherche yanje mu- mu kurondera eh, mu kurondera kubi- kuri ico gitabo gitanga ibiharuro eh, ndabaza abandi baganga niho rero namenye ko mu burundi burya baronka izo nguvu zo kuja kubaza ibibazo vyo kuguma bavyitwararika biba binagoye mu misi ya Ego, mbere ego yego cane umuntu aca aguma yiyumvira gutanga ubuzima bushasha kwibagira mubwaje byarananiye kwibagira Eh, ego n'ubu rero nivyo nivyo bi- bima inkomezi kuguma ndaba yuko ko basi ntashoboye gukiza uwanje reka ndabe ko abandi batarashikirwa nk'ivyo bomenya ko hari ibibazo kandi ibibazo cane cane benshi bagerageza guca barondera yuko ngo ikosa n'ibitaro iki ibibazo nasanze ari vyinshi bifise inkomoko nyinshi ica mbere iyo ndiko ndarondera uturorero mu bindi bihugu vyi- vyateye imbere nasanze ikintu ca mbere ki- gituma eh, amasanganya nk'aya atushika atubako kenshi mu, mu, mu burundi eh, ngira no mu bihugu bibanye nabonye ibiha- ibiharuro umengo nico kimwe nuko um, abavyeyi bonyene ntibi- ntibiyizi ntibazi umubiri wabo Eh, nk'akarorero nk'uwo mutamukanyi wanje iyo haba haratanguye eh, bikaba systematique yuko mu- muri bya bipimo babatuma eh, bagutuma ibipimo biraba yuko ukungene umubiri wawe wakira anestesi nk'ico gi- gipimo ntaco bagira eh, ce- kenshi ni gake eh, hariho n'ibitaro bishasha ubundi usanga bibigira mugabo ugasanga naho babigize ugasanga hageze kuvyara akora stress iyo dosiye ntayo batanze canke Ntibatanze.
canke umuganga ya- agiye kuvyaza ntiyayikonsulte donc utuntu twinshi utuntu duto duto mugabo dutuma amasan- amasanganya nk'aya yaba rero uh, icambere n'ivyo niyumvire ko ba narabonye ko cane cane ikintu citwa uh, de- dépistage précoce donc kwisuzuma kwipimisha neza imbere yuko imbere bibaruka ko wibaruka ukisama inda ukamenya kubera mu bintu byinshi bihitana abakenyezi twasanze ari kenshi iyo ugize cesariyani biraduza ama, ama, ama, amashansi yo ko witaba imana rero nk'ubu mu, mu byiyumviro byacu n'abamama ntabyo baramenya benshi baravyisabira uzonde yisabiye cesarienne ntamenye ko uwawisabiye uba wongereje de 50% 40% chance yuko witaba imana rero ubishoboye ubyirinda hama uh, mu kwimenya hariho n'ikindi gipimo gihambaye cyane parce que abantu benshi bahitanwa uh, sinzi ikintu bakivuga mu kirundi mugabo senyuma hamwe bakubwire Kuva amaraso menshi.
amaraso akanga guhagarara bakubwire cesarienne vrema bikanka akaguma kuvamo bakagutera andi mazi akaguma avamo gushana aho witaba imana ico kirahitana abantu rero ico nacone kirashobora ku- kuvungwa ukimenya gute iyo ugize ibipimo kare urashaka kumenya ko umubiri wawe amaraso yawe adafatana n'ingoga rero hari umuti batera nk'ibyo ubizi uca ugenda wayitwaje muganga abizi Si- biramutse bishika ko ko hashobora kuba complication cesarienne utari yiteze mugabo ubizi bica bikorohereza Mm, yego.
rero vyo vyose nivyo twa- twashoboye gutohoza mu mezi make tumaze kubera twatanguye itariki imwe y'amezi- y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tumaze maze amezi make, indwi eh.
turacari bashasha mugabo twifuza yuko tuzoshobora guterera muri ico gikorwa kandi turumva mwarahakomereye cyane eh, twibuka ibyanyu byaratangaje ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye umupfasoni soni yari mu bapfasoni bakiri bato mu burundi yasi imyaka mirongo ibiri n'icenda nkumbura asigaje amezi make ngo ashikane mirongo itatu guca muja muri uyo mugambi wundi turumva ko ari ikintu bisaba inkomezi eh, nini cyane reka turaca tugaruka mutubwire ibyo biharuro bitandukanye ko byifashe ariko muhinga bw'ivyuma barambwiye ko hariyo abaza batanguye gusaba ko twubakira ku mirongo ya telefoni uwa mbere ni beni beni ikazi
yego ndashimye kuri iyi kaze mu mpaye Mm, uherereye
yego ndi mu ntara ya kigoma muri tanzania Mhm. ni akabazo canke intererano
intererano kuri ibyo muriko muravuga mu ijwi rya amerika Mhm. turakumva beni
yego ndabumva eh, muriko muravuga kuri iki kibazo kijyanye ni- ni- n'abana bakunda gu- gupfa iyo umubyeyi ari- ababyeyi bariko baribaruka Mm. duga ku ijambo
yego mu- ni ukuvuga ibibazo ni byinshi urumva hari ubu- ubuvuzi butaratera imbere ngaha muri afurika cyane cyane muri bino bihugu bikeye Eh, murabona nk'aha mu- muri east africa Mhm.
yego mu urumva biva kuri byinshi Mm.
ariko nibaza yuko cyane cyane leta yegerageza gushyiramo uburyo kugira ngo eh, aha bano babyeyi batakaza ubuzima bariko baribaruka kugira ngo kino kibazo gishobore ku- gutorerwa umunsi kuko leta ah, itabifashe idafashe mu ntoki icyo kibazo igifata nka nkama ku buryo ishyiramo uburyo abaganga baboneke hanyuma abaganga bashoboye gukiza no no gukurikirana umubyeyi eh, ariko aribaruka Mm.
icyo mbona ko cyari gikenewe nawe urakoze ubundi hoho eh, u- udasanga eh, abana bagumye ba- bapfa hanyuma n'ababyeyi nabone murabona yuko eh, aha muri bino bihugu bikeye ababyeyi bapfa bariko baribaruka ko ari benshi Mm. Ego, urakoze cyane rwose beni ngaho kigoma
ego me- murakoze namwe Ego, ego uh, Valanta uyu mukunzi wacu kigoma muri Tanzania yavuze yuko na leta ibwirizwa gushira mu buryo mudusiguriye mukatubwira ivyo mwagerageje kurondera mwavuze ibintu vyinshi kumenya amaraso yawe kumenya umubiri wawe kumeze Eh, ni ikintu mubona ko coroshe
Ah, ikibazo ni ciza ni ikintu kitoroshe nk'uko ubu ahejeje gutelefona yabivuze um, nivyo turakeneye kongereza inguvu zihari mugabo ndazi yuko hari intambwe ita- ito- itari nto bateye kubera ndavye ibiharuro vya mu myaka itanu iheze ico ico giharuro ico gitigiri caragabanutse eh, ibice mirongo itanu kw'ijana kera bararu- bararutaho cane Eh, ni kuvuga yuko eh, igihambaye je ni- nibaza nuko eh, iki kibazo tuguma tukivuga tukakivuga ndazi ko leta eh, ifise eh, ifise ivyo ikora vyinshi muri- mu buvuzi hama hariho ama epidemi y'malariya n'ibiki mugabo twifuza yuko iki kibazo c'abakenyezi bagenda kwibaruka eh, bo covugwa cane bakagerageza bakabona ko ari ikibazo bakabona ko nacone gihitana benshi eh, baca- bakacongerezamo inguvu ah, mu- mu byo basanzwe bagira bakongeramo inguvu ufashe akarorero ndibuka nk'umugera wa sida ugitangura mu burundi Yego.
benshi batarawumenya Ah, harageze ahantu ubona ko ahantu hose atakindi bavuga bakavuga uwo mu- mu nyuma uno munsi hace haza abafasha benshi ubu kibazo nibaza ko kiracariho mugani kikivugwa cyane kandi nibaza ko kitagitera ubwoba abantu nka kera Yego.
yego rero nibaza ko mu, mu, mu bintu byinshi dukeneye gukora ubu ni kubanza ku gutuma abarundi bamenya ko ari ikibazo Yego.
koko kandi ko kugumuhoze ataco bidufasha Yego.
kuko hariho hambavu iyo abavyeyi eh, baba bibarukira mu ngo bafise abafas- abashingantahe bashigikiye n'iki ntitwibagize n'uwundi muce w'urwaruka usanga batwarimbanyi batavyipfuje gutyo bikanateba ko babibwira abavyeyi hama kuza kubakurikirana ugasanga um, ni ikibazo tose na felix ku yundi murongo wa telefone felix kaze
yego ndarumva Eh, uherereye
Eh, mu rwanda ariko iwacu ni burundi muri komine Mm.
giterane akabazo kawe ka, kwa valentin kava kure canke intererano
yego jewe intererano nari mfise kwari ukugira ngo abo bantu mu- mushaka kuba mwofasha babuze abana babo cyangwa se ba- babuze ba nyina barimo bababyara Mm.
ako kantu mwari mushoboye kuba mwokora mwaba mugize neza kuko nk'iwacu muri zone masaka bariho benshi Mm.
yego Mhm.
ndabashimiye Yego.
ko mwoba mukuze neza hariho abana ba- bamwe bameze neza Mm.
babuze abana babo babyeyi Mm.
babo barabatera cyane Eh, urakoze cyane uh, felix
yego na- ndashimiye uwo mutumire mwadutumiriye Eh, urakoze cyane Mm. valentin urumva akabazo ka felix avubajije watubwiye ko mwatanguye mu kwa gatatu imbere ko tubaza ko mu rwanda mufise umugambi wo gushika gukorerayo kuko naho wumva ari ikibazo kihari mu burundi burya ubu unye burundi bwiza mugeze he muri mu ntara zose canke mwabanje mu gisagara ca bujumbura Okay, muri aka kanya nababwiye tumaze umwanya Ni mu muto kwa gatatu gusa mwatanguye, Yego.
yego.
gusa ah, gushika ubu turacari bujumbura Um, hariho ibisabwa kugira ukorere ruguru tuki- tucegeranye mugabo cane cane ni igikorwa kinini ni igikorwa kinini gisaba uburyo bwinshi gushika ubu turacari nico gituma twaje ngaha turacagerageza kwimenyekanisha kugira turabe ko twohura n'abagira neza twohura n'abantu bafise ubumenyi bashobora kuza mu burundi bakitanga kubera ni ishirahamwe twebwe du- dukora nk'abitanga nta nta mushahara uhari ni abakoramo n'ugwaruka nabize ivy'ubuvuzi batararonka akazi canke abamaze kuronka akazi baduterera ubumenyi bwabo vrema ndashima cane ngene um, ni ikibazo nasanze gikora ku mutima w'abantu benshi ndashima ngene abarundi bacitwararitse batwitaba ba- batwumviriza uh, abadafise- abafise ico baterera bagaterera abafise ivyiyumviro baterera cane nibaza ko ari ni, ni cane cane ivyo rero mu kwishura ikibazo canyu gushika ubu turi bujumbura hama ico kibazo co ko tuzoja gukorera mu rwanda Eh.
vyoba vyiza ko twokorera mu rwanda no muri afurika yose mugabo uh, nk'uko izina rivuga ni uburundi bwiza tubanze Eh.
kwiherako Eh.
N- nitwanashobora no gukwira mu burundi bwose tuzoba tu- duteye intambwe ego ego muravuze ko muri muri uno mwanya muri i bujumbura ariko murafise ku- kuzokorera no hagati mu gihugu ni akabazo k'amatsiko nk'ako- nk'uko barondera uko iki- ikibazo cifashe hagati mu gihugu ko nimba biri i bujumbura hari ibitaro vyiza bigize iki hagati mu gihugu naho vyifashe gute okay. gushika ubu uh, nashaka kuvuga ntituri bujumbura gusa donc uh, turafise aba- ico bita abavolontaire abantu bitanga uh, bari mu burundi bwose mugabo gusa ubu hari igisata tutaratangura mu migambi yacu uh, twifuza kuzokora mu buryo butatu Uh, ubu- uburyo bwa mbere twifuza ico bita uh, sensibilisation kwime- ko ko abantu bamenye bamenye Ikibazo.
ikibazo niho tu- ni umugambi twise uh, imenye aho abavyeyi ba- bame- bimenya bakamenya ibihitana abavyeyi bakamenya ngene bovyirinda uwo mugambi iyo migambi yose tekana kwera twifuza yuko uh, ubu muri aka kanya turiko turakorana n'ubushikiranganji bujeje ubuvuzi turiko tura turegeranya ibyo badusavye dusaba impusha uh, kugira dushobore gukorana na- n'ama- n'ibitaro vya leta kura niho niho habera ivyo izo sanganya rero um, tumaze ku- gukwiza ibyo badusavye tukaronka impusha tuzoja tugerageza tuka abo ba- abo bitanga baja mu bitaro bagakorana na- n'abasanzwe bakora bahembwa kugira kubera kenshi birashika ugasanga ibitaro nk'uko muvuze ruguru ntibifise abakozi Aba- bakwiye bo bakwiye.
kwakira ntibafise abakozi bo gukurikirana abo bavyeyi hakiri kare amatara.
Rero- amatara ibintu utuntu twinshi rero twebwe kugira n'abazodufasha n'idufatanyije tuzoronka tubanza kubanza kuronka impusha rero izo mpusha nizo turimwo ego vurema gushika ubu vurema abantu benshi baradufasha kandi eh, twarashoboye ku korohezwa eh, turavye abandi imyaka bamara kugira batangure gukora benshi iyo bumvise ibyo tuko- tu- dukora barabishigikira bisigura ko ari ikibazo ki- Yego, kiraje ishinga benshi.
abatari bakenye Yego, ngo kandi turanabateye n'intege tose na bertier ku yundi murongo wa telefone bertier yego aho uherereye ni
mu burundi mu gisagara cya bujumbura Mhm. akabazo kawe canke intererano kwa valentin kavakure
Eh, intererano kimwe no gutera intege cyane umushinga nawe valante kavakure ku bikorwa ariko arakora asosiyasiyo yatanguje ni igikorwa navuga ngo abenshi basa nkaho batitwararitse ariko ubona ko akenshi cama gikenewe umuntu yokigira ko ko nk'uko mwagiye murabyumva hariho ukutitaho abo babyeyi no kutamenya kamwe mu nyigisho nk'ibyo genda avuga ko nka experience nabonye kuri madamu wanje sinshimye kuvuga aho ariho byabaye mugabo urabona yuko nabo baganga bakora ico gikorwa hari igihe biba bafise- by'ukuri iki gikorwa bagikora bagishaka kuko uragenda aho ikintu ugiye kumubaza ni nk'ubwa mbere umukenyezi yagiye ku- kwibaruka iki bakamurya umutima bakira nkaho umengo uje nkaho umengo uri umuzigo cyane kuri bo nimba ngo ni ikintu cagikwiye yuko abaganga cyangwa abandi bantu bose bakora muri ico gikorwa cyo gufasha abakenyezi bibungenge babakire kuko nk'abantu tumenya n'umuzigo baje nk'igihano kuri bo Mhm.
ego yego mwameze ko n'umushinga nawe valante ku bwa asosiyasiyo batanguje by'ukuri nacyo baciyumvire ko mubahimirize abo baganga baciye abantu nk'ahantu baje gufashwa apana nk'aho umengo n'abantu bagomba kwikura ko cyane kuko abantu benshi baragira izo ngorane bari kwa muganga kubera ko umuntu aba- abamwakira cyangwa iki amuko- amwakira yikurayo nk'aho umengo ni ikintu kitari gikwiye guhabwa agaciro cyane rwose Mm.
Ego, Eh, kurakoze cyane murakoze namwe Eh, kugira umunsi mwiza ngaho i bujumbura Mm. Ah, akantu bertier avuze sinzi ndiko ndiyumvira gutegura kino kiganiro tumaze kumenya ko muri ngaha washington hari umwe mu batubwiye ati yagiye kwibaruka amaze gushika kwibaruka abaganga bamurya umutima bamubwira ngo mwabyinishijwe n'abagabo nawe amaze indwi imwe abuze umushinga nayo wiwe nubwo dutwenga urumva ko ari ibintu biba bikora ku buzima bw'abantu baka ntiba- ntibahute bamenya kumenya akana kari mu biki imbere yo kubanza kugira ntiyumve n'uwo mubabaro abaganga bobo mwatubwiye nk'umugambi imenye n'indi itandukanye hariho igisata cagenewe abo baganga kuzobumvisha ko umupfasoni iyo afise ubuzima muri we atari uwo gufata minenerwe cyane cyane rwose kubera nk'uko abivuze uwahejeje gutelefona ah, ni- nibaza ko nibo ba mbere nibo ba mbere naho twokwigisha ababyeyi gute kwimenya tukagerageza abitanga bagakora ah, twebwe ntitubyaza si twe tubakira rero ingorane mu byo twiyumviriye ah, ni uko nicyo gituma turi ngaha twaragerageje kuzino hari ubumenyi buteye imbere mu bw'ubuvuzi kugira turondere ngene twakorana n'ibitaro biteye imbere turabe ko boturongera nk'abashobora kuza mu burundi bakigisha aba- abantu bose bitwa ko ba- bakora muri mu bijanye no kubyaza abavyeyi kubera si abaganga gusa ni aba infirmier bihera hose bihera kuri ujya kugurura umuryango atangura eh, agutevya ujya kwereka igitanda uruhukiramwo donc i- ujya munsi ujya- rujya ni urubanza rukomeye urwo rubanza rwose bitwa ko kuja kwibaruka ruba rukeneye ko aho uca hose abantu bakwakira neza bakwakira neza rero eh, ico nabonye kenshi nivyo bariga ubu ibijanye n'ubuvuzi ibijanye n'ivyo bagenda gukora bwa hari ikintu gikomeye ki- kibuze ari etike eh, etike donc unyifato inyifato yo ku- yo- yo guhumuriza uwo abasanzwe ari mu buba- mu- mu bubabaro mu bwoba rero ico nico kibuze hama nico kintu twifuza ah, kuzoterera Ah, kuzoterera ni kuvuga iki ni kuvuga turondera abantu ba- bigisha abasanzwe bari mu tuzi mu- mu bitaro mugabo bigisha n'aba ba- ba volontaire bacu aba bi- bashaka kwitanga kugira tuzoze ku- gufasha gufasha aho bazodukundira kubera tuje cane cane iryambaye ni si kuraba ibida- ibimeze na- iryambaye ni kuraba ico twokora ubu Kugira ngo mukize ubwo Ya, buzima.
tukize duhindure ibintu eh, kubera rimwe rimwe hariho umuntu rega umuntu hari umuntu ashobora kubigira kutamenya kubera ataba yize atavyo yigishijwe burya burya biragoye gutanga ico uta- utigishijwe rero ku kwakira we aba nyamba yagiye mu ishuri umu- u- uri mu ishuri akamwigisha yuko eh, donc u- uwigisha ajyana umutima bi- abanyeshuri nabone nibashika kuri tero urumva baj- bazojyana bajya mu umutima.
mutima abo bakira byose ni, ni guhindura ni guhindura ivyiyumviro nyifato mugabo ubihindura ariko uronse ubyigishijwe kujya twese iyo tutaja mu ishuri uravye uhuye n'umuntu atagiye mu ishuri n'ugiye mu ishuri hariho ibintu bimwe bimwe inyifato bimwe muco uvuga ah urya nyiraciye mu ishuri urya nyira." rero nuko kubana neza n'abantu bi- biba birimo kandi nibaza ko ari guhindura ivyiyumviro kungene babona yuko umuvyeyi bakabona ko umuvyeyi koko aba ari umuntu ababaye umuntu akeneye kubungabungwa umuntu akwiye kwitwararikwa je nivyo nibaza tu tu- Yego.
muri mu vyo turiko Aha, hari turagerageza.
hari ibitaro kera mu burundi bimwe bimwe baninubira abana bo mu gisagara bakavuga ati ugiyeyo kwibarukirayo bakubwira ati ne ka gafyine k'abana bo mu gisagara ntibumve ko igikorwa cibise naco nyene kitaba ah, coroshe mwumva ko impinga ari ndende mu vyo muzogenda murakora bitandukanye turafise emmanuel kuyundi murongo wa telefone emmanuel ikaze
ndi hano nyagatare nyagatare mu rwanda Eh, haravugwa amaki nyagatare emmanuel
nyagatare turabona akavura nta kibazo Mhm.
n'amata tuba turi kuyanywa rwose Mm. zirakamwa urumva
Eh, Mm, duga ku ijambo rero
icyo kiganiro muro turacyemera kandi twagishimye Mhm.
ariko se nko ku- nk'ibyo bitaro mwaba murimo kuvuga Mm.
nk'umugore agiye nko kubyaramo wenda wenda kwa kundi kuba agiye nko kubyaramo agatindamo ubwo biba bi- ubwo bigenda gute kugira ngo amafaranga nyine kwishyura nyine kwishyura iby'amafaranga ushaka kuvuga umupfasoni muri rusange nsi- sinzi ko valant uri kuratahura ikibazo ciwe Mm.
Eh,
Nu- ntuhava usanga udutwaye mu vyo tutarimo ga emmanuel
eh, uhava usanga ugiye kudutwara mu vy'amafagitire atandukanye y'ibitaro
mm, Eh,
no no eh.
yewe nari ndi kubikurikira ko nari mbakurikiye kubera ko radiyo tutajya tuyifata Mm.
nari mbakurikiye akanya ukuntu mwari munterefone Mm, urumva twe turi mu vy'ivyo vyo kwitaho abapfasoni baba biwungenze a, imiryango yasizwe n'abapfasoni baba a, babuze ubuzima bariko baratanga ubuzima bariko baribaruka
Eh, twatumiye eh, valentin kavakure yatanguje ishirahamwe burundi bwiza ryitaho ryishinze gushigikira imiryango iburaba yasizwe n'abapfasoni ba- ba- bita imana bariko baratanga ubuzima
eh, gusa Mm.
bo turabashimye nabo Mm,
Eh, ku byo baba bakoze urakoze cane ugira umunsi mwiza
namwe murakoze ego ego valentin mu mu vyo mumaze mukora hariho um- mwatubwiye umugambi imenye hakaba n'umugambi tekana tekana niyo ibiri gusa ni mukorera oya imigambi turiko turagerageza kum- guteza imbere mu ngiro ni ine Eh, iya gatatu eh, ni ni uyundi mugambi ukomeye rwose witwa eh, isununure kubera twiyumvire yuko eh, tuhejeje kubakurikirana eh, im- donc tubanje kubaha ubumenyi imbere ko mwi- mwibaruka tukabakurikirana muri rya minsi muba mwibungenze mwahejeje kuvyara vyose yagenze neza Eh, ikindi kintu gituma ngira ibi byose bibaho hariho n'ubukene ugasanga rimwe rimwe umuvyeyi ntashoboye gufungura neza umuvyeyi ntashoboye eh, gushika ku bitaro mu- mu mwanya yateza kuri ntashobora kwipima- kwisuzumisha kubera bisaba uburyo Yego.
rero twiyumvire yuko mu nyuma twogira n'imigambi mito mito yo gushigikira abo bavyeyi tukabarondera uburyo tukabaha ubumenyi bw'umwene nabone bakora utuntu duto duto dutuma ah, bashobora kuronka uburyo bwo kwibeshaho ni uwo mugambi wa gatatu twise Isununu- isununure ego hama uyundi mugambi wa nyuma ari wo watumye nza no ngaha ni wowo nta zina y'ikirundi ufise mugabo ni, ni kurondera abantu bashobora kwitanga mugabo baba mu mahanga baba yego aba- abanyeshuri bahejeje nk'ama za kaminuza abaganga bagashobora ku- kwitanga nka kurya abandi bitanga bakaza mu Burundi ku buntu umuntu akaba sivyo ba- tukabereka gusa aho bashikira Yego.
bakemera baka- bakaza nyene bagafasha muri ico gisa mu byo turiko turagira bagatanga umwanya wabo ubumenyi wa- bwabo eh, uburyo bwabo hama bakaraba ko bodufasha kugira ibikorwa vyacu bigende neza donc ni twayise mu gifaransa nk'iyo ya nyuma muvuze nyene yo kurondera abantu baza kubasahiriza babafasha muga bakabikora ku bwitangira bushaka bariko barabyitabira ngaho washington abo muri ko muravugana mumva ari ikintu bahurumbira gushika ubu nababwiye niho tugitangurira twashitse haheze iminsi itatu gusa dushitse Yego.
Eh, dufise imibonano tuzogira inondwi yose Eh, ubu haracari kare mugabo bake bamenyereye basanze bakora gusaba bakeneye kuko nabo bereka yuko eh, uje ku- kubabwira ibintu wateguye neza bifise eh, porogaramu imeze neza eh, bafise porogaramu bazoshika bakora itu- yumvikana ego cyane cyane ni ibyo donc ni nicyo Ego.
kiba kituza hama rero kuva kuri imenye gushika kuri uyo mugambi wo kurondera abazoza bara- a- bashigikira naho mugitangura muri m- rusange mumaze gufasha imiryango ishika kuri ngaho okay murakoze cyane Mu ku- mu kurindira yuko dushika kuri ku bihambaye eh, nibyo mugize neza kubivuga ibyo tumaze gukora cyane cyane dukora twarihaye intumbero yo kugerageza kugendera eh, imiryango eh, kugendera imiryango canke ah, abana babuze abavyeyi babo nka bo kabiri mu kwezi rero muri aya mezi ndwi turamaze kugendera abashika cumi na bane canke barenga aho eh, muri abo nyene baza mw'ishirahamwe eh, eh, nk'abi- nk'abaje gukora bitanga tu- duheza tuka tu- iyo duhuze mu nama tukababwira hari umuntu ukora bamwe bamwe burundi ni buto hari umuntu azi umuntu yoba aheruka kwibaruka canke yoba aheze guhe- yoba aheruka gushikira ni gushikirwa n'ingorane ego tukaca turaba um, uh, uburyo dushobora guterateranya kubera tubikura muri twebwe nyene abo nyene bari baratanga intererano ntoyi uh, na- na jewe nyene mu, mu, mu vyo imana yampezagije nkatanga utwo nshoboye hama tukaca tu- twiyungunganya tukagenda turi abatari bake tukaremesha umuryango tukaraba tumaze kugendera uh, imiryango iri mu burundi tumaze kugendera ahantu hat- hane ahandi hose hashika cenda cumi yari ruguru mu gihugu turamaze kugendera umuryango uri mu kirundo uyundi uri mu kayanza uyundi uri cibitoki bubanza makamba urumva turagerageza uko dushoboye Ego.
tukagerageza tuka uko tungana nyene tugakwira aho aho mugeze iyo aho Eh, tugeze ha- hambavu yuko kubagendera urumva umuryango uba waramutse ushikirwa n'ivyo nk'uko namwe bwe mwavyivugiye sikiba- sikiba coroshe kwibagira ni kimwe kubabarira n'ikindi iyo bishitse hakaba habayemwo ico twokwita ikosha canke gufata minenerwe umurwayi ico co muramaze kugishikikako kugira ngo imvune umuryango wasigaranye ntu- ntizohave iyi- ibiberera intambamyi mu iterambere ryabo ntibagume muri kahise ariko bavuga ati byarabaye reka tubyakire dutere imbere nk'uko nawe wabigize ego um, murakoze Eh, mu bintu dushira imbere kandi bihambaye nuko shirahamwe ryacu turagerageza kwirinda yuko abantu tu, tuja mu bintu byo kurondera tu- kuro- kuvuga ngo ninde yagize amakosa canke eh, ntituje ngaha kurondera gu- kurondera uwagize ikosa canke ngo tu- tu- byo kwitwaranira no turi ngaha cane cane Uh, nico gituma kenshi nk'iyo umuntu akibura ntitugenda mu ry'amisi ya mbere turarondera abantu basi ari vuba haba baciyemo nk'amezi atatu ane Eh, mbwa kenshi turindira amezi atandatu umuntu yasuye ku ku- gutekana gatoyi ego um, igihambaye ni ku- turi ngaha kumuremesha turi nishirahamwe tugerageza tukamwereka ko ubuzima bubandanye uh, ko afise abamutahura umuryango wese tugendera ca tugerageza tukabagira abagenzi tuka nti- ntibiherere kuri kuri urwo rugendo bika- tukabandanya bakaguma tukabaguma hafi uh, bakaja mwishirahamwe bamwe bamwe bonyene baca ba- bavuga ni bikorwa ni ciza natwe nimudushiremo tumenye ibyo mukora hama tukabaguma hafi tukacika umuryango wagutse ego cane cane ni ivyo Uh, nivyo nico twabonye gihambaye ego murakoze Eh, hama intambamyi intambamyi muri iyo migambi itandukanye ishika kuri ine mumaze guhura nayo mubona umenga biriko birabakomera buke buke Ego inta- intambamyi ni, ni, niyo abantu bose bafise umugambi bahura nayo uragira iciyum- kugira iciyumviro ni kimwe kugishikana uko ucifuza ni ikindi kenshi intambamyi urazi mu bihugu byacu byo muri afurika bari uburyo kora n'izi ngorane nyinshi ziterwa n'uburyo Eh, s- ni kuvuga urashobora kuwifuza gufasha ukabura uburyo uburyo nk'ubunye nk'ibyo bya hari ibya mbere tw- umuntu ashobora kuba arakora mugabo ugasanga ntufise uburyo bwo kugura ayo eh, ivyo bipi- ivyo vyi- vyuma vyo kugira ibipimo kora twe twifuza ko ivyo tuzoronka vyose tuzobikora ku buntu eh, twara turahiriwe nyene yuko ibintu vyo kuvyara m- bisanzwe biri ku buntu mu Burundi eh, mugabo eh, haracabuze eh, haracabuze amamashini haracabuze ama equipment ego rimwe rimwe hacabuze imiti nk'ubu nababwiye ibyo umuntu ashobora kwirinda iyo miti pedetre ya guhagarika senyuma n'ibiki ntibihari non seulement ntizwi mugabo rimwe rimwe n'uyizi ashobora kuyirondera akayibura rero hacariho intambamyi ni- donc intambamyi nizo zose ni kuri twebwe nk'ishirahamwe ni dabord kubura uburyo ah, bwa kabiri eh, je sinavuga ko ari intambwe bicane kubera ndashima intambwe tumaze kugera Yego, kubera mu mwanya muto.
eh, mu mwanya muto kubera yego kandi yego intambwe mu bwacu cyane nibaza ko ari iyo sino eh, tu- vraiment nashaka gufata akanya nshimire aba aba- abitanga aba aba volontaire bo muri association barakora igikorwa gi- gi- gituma nawe ugi- ash- wumva ko bigutera intege eh, naho dukora tubitanga uguma wumva ko witanga kubera urabyo nyine bo binyi- bitanga eh, twama dukora umwanya wose duhura kenshi baguma baza kandi bituma n'abandi bababonera ko akarorero keza hanyuma mugabo urumva ko uburyo leta Cane muri cane.
ko mukorana gute iriko irabatera intege hariho ivyo iriko irabashigikira muri ivyo bitandukanye cyane Eh.
leta imaze kudufasha ibitari bike kuva dutanguye mu kuduha impusha um, mu kutwereka ukungene twokorana pasike twarahuye nabo baratwereka abahinga babo baratwereka porogaramu ihari uh, yo mu bushikiranganje isanzwe ihari uh, tukagerageza turavye imigambi yacu n'iwabo tukinjira muri muri porogaramu isanzwe ihari ego vraiment bara- baragerageza gusa um, hari amashyirahamwe menshi hari menshi kandi yiyandikije ari menshi uh, nyaburya uzoshikirwa uca usanga hari Urutonde abagutanze runini, ego ego.
rurinda kurindira nta byo guca imbere y'abandi ukarindira mugabo muri uko kurindira niho rero uteza kwiyumvira ngene ushobora kuba urakora udashobora kwica yego mugabo ah, turashima kabisa ubushikiranganji bw'ubuvuzi bwaratu- bwatubaye hafi buratwereka buraduhanura buratubwira ni muce ngaha yego n'ubu vraiment turizeye yuko ah, mu minsi iri imbere bazoshobora ku ah, bazoshobora kutu kubandanya badushigikira izo izo izo mpusha twasavye dushobora kuzozironka eh, kugira ziduhe uruhusha rwo ku- gukorana rero hafi kuri N'abantu, terrain ego.
na ego no Eh, muri service hama tugarutse naho ku ruhande rwa twavuze imiryango iba yabuze ico mufasha mugira iki abapfasoni nabo ku ruhande rwabo bakora byitabira ukumva ko uri umupfasoni urinda kumenya uwo mubiri wawe ukamenya uko ukora n'ubwo ubwo buryo butaba buhari ibikenewe ukabikora aho muri ko murashika mubona ari ibintu batahura Okay, um, mu bintu nababwiye um, ntituratangura isekeza ryo ku donc sensibilisation Kume- guhumiriza.
eh, guhumiriza aba eh, bakeyi basoma ubuhinga bwa none bya internet bashobora kubisoma mugabo um, ubu turi ngaha justement kwi- kwitunganya kubera niyo niyo sensibilisation kugira uyikore ibintu byose bijanye n'ubuvuzi bisaba uruhusha mushobora kuyadukiza rero byinshi bihagaze mu byo tuzokora byinshi bihagaze yuko tubanza tukaronka urwo ruhusha ruvuye muri bushikangaje Ubushikiranganji.
bw'ubuvuzi Yego.
Eh, aribwo turindiriye twa- nk'abandi nyene turi ku rutonde Eh, nitwaheza niho tuzoca dutangura kuronka urwo ru- kuja kuri terra gushika ubu rero ca dukora cane cane ivyo byo kugendera imiryango eh, bisanzwe tugakora revore social nyene vy'umubano mwiza Yego.
Eh, ivyo bijanye no gu- n- ibindi vyose turindiriye tubanze turonka impusha ego ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umutumire muri isango uno munsi ni valentin kavakure ivyo turiko turagaruka ko twababwiye ko ari bimwe mu bikorwa n'ishirahamwe yatanguje burundi bwiza ahanini bita ku miryango yasizwe n'abapfasoni bitavye imana bariko batanga ubuzima mukaba muriko murumviza ijwi ry'amerika mufise ka whatsapp murashobora kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muratubipa hama tukabahamagara kugira ngo muterere ivyiyumviro canke mubaze ikibazo turase frederic ku yundi murongo wa telefone frederic ikaze
yego ndabahaye mwaramutse Ego, ngaho uherereye hega frederic
yego yemerereye kampala uganda Mhm, akabazo kawe yego ndaramu ibikorwa byiza nagomye kumutera intege hama nagomba mwibarize boba bakorera mu ntara zingana gutya mu gihugu cy'u Burundi Mhm.
eh, akagira kabiri nagomba kumubaza eh, uburyo bafashisha eh, abo oye baba barabuze abo inshinganahe babo canke abo bafatani babo eh, boba babukurahe canke boba bakorana gute n'ubushikiranganji eh, bwo gufatana mu nda Mhm.
ikibazo twanje twarutwo ego frederic utwo tubazo twose yatwishuye mugabo ugume ku murongo wa telefone ko uganda ngira ngo nturi kuratwumva kuri fm Ego.
nkumbuye nico gituma utatwumvise valante muciye ku masonga umusubiremo ntacu ego nta nta kibazo Ego, guma ku murongo mhm.
donc ikibazo ni ciza twavuze yuko uburyo dukoresha cyane cyane buva muri twebwe nyene uh, abanwanyi bishira hamwe abakunzi bishira hamwe uh, bihereye kuri jewe umurongozi n'abandi bose eh, ba- bari mu ishyirahamwe gushika ubunye turaba abitanga mu ishyirahamwe bashika amajana indwi si bake Yego.
Um, ikindi kibazo yabajije ngene dukorana n'ubushikiranganji bwa bwo kwi bwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no no, ntiyabuze magara y'abantu bwo gufatana mu nda gufatana Oh, mu nda gufatana mu nda, so- ego, social ego.
mengo ego Mm, Donc, solidarite.
solidarite Ego.
voilà ubwo bushikiranganji gushika ubunye eh, ntituratangura gukorana nabo kwera nkuko twababwiye mbabarira twari tukiri mu mu kwitunganya mu kwitunganyisha hamwe kugira eh, ibisata abari mu buvuzi abari mu gu- mugabo eh, nkuko abivuze hariho umugwi eh, mu kwezi kuza uzokwegera ubwo bushikiranganje kugira burabe turabe ngene em, mbabarira Ego, ntacyo, ego.
turabe ngene eh, two kubera ndabizi ko bafise uburyo bwo ku- kuza barashigikira eh, ibikorwa nk'ibyo natwebwe twoja muri urwo rutonde rw'iwabo yego mugabo gushika ubu turacakoresha uburyo bw'aba- bw'abanonyi bacu yego Yego, hama yabaje ngo ni intara murimwo ok twababwiye yuko mu isanzwe aba abamambure bacu gushika ubu eh, bon siège iri bujumbura ibiro byacu biri bujumbura mugabo kubera ubuhinga bwa none umuntu aho ari hose eh, naho uri mu mahanga Murashobora gukorana.
urashobora gukorana tu- uratwandikira gusa eh, kuri whatsapp tukagushira muri muri groupe ya whatsapp dufise amagroupe menshi umaze kuja aho uca ugenda uramenya ibikorwa activité aho uri urashobora kuba uri naho turi mu burundi eh, uka udashoboye kuhaba wewe nk'um- Nk'umunywanyi.
nk'umunywanyi ugaterera iciyumviro Ugashigikira.
uga- ugashyigikira petetse ugaterera eh, aga- uduhuzu cyangwa uduhera dukeyi tugi- dufise igikorwa nuko nuko dukora eh, turondera abantu bumva eh, umugambi hama bakadufasha Ego. Eh, Frederic watahuki watahuye? Frederic, Frederic yamaze kugenda muri Uganda twaza ko ashobora gusura kuri West Tatu akaburungu. Radio yacu VO akaburungu koma kumva ikiganiro cyose n'inyishu bamuhaye. Ndi kumana ikaze.
mwiriwe cyane kandi kure mwake ku ijwi ry'amerika Ego twaramutse kandi turaza kwirirwa. Uherereye he gandikuma?
yewe mbwira gusa tanzania Mhm.
yego Eh, duga ku ijambo.
nabonye bavuga ku byerekeye abantu bapfa bariko baribaruka Mhm.
Eh, mu bantu igihumbi bikerekana n'abapfuye gusa icyo jewe nk'ino bibereye maze kubona abantu benshi ubwo ntikiza kiba cyaratoye kuko abantu benshi baguma ariko barapfa n'ababyeyi baruka nk'ubu nk'aho mperereye Eh, nko mu yigwa ashobora gusanga abantu batanu mu bantu mirongo ibiri baba bibarutse usanga abantu batanu gusa icumi bapfuye nicyo kintu rero mwabonye ngaho ku rubuga ngurukana ubumenyi nabonye umengo ni nk'isi yagiye yarateye eh, nko muri afurika cyangwa ku isi yose Mm.
Yego.
Eh, u- ubona umenga ni nk'akaranga ku- akaranda kuba karateye.
Yego.
Eh,
Eh, jewe nsanzwe mpereye mu nkambi ya nyarugusu ego.
aho ibitigiri by'abantu bapfa bariko baribaruka usanga ari ibitigiri bimwe byiyongera ku mwanya ku mwanya kandi ibitigiri biteranye ubwoba Eh, i- uku kwezi guheze ha mu bantu ba- bibarutse bari hagati y'abantu mirongo icenda aha mu nkambi turimo y'abarundi mugabo abantu bamaze gupfa ni nk'abantu nka cumi n'indwi cumi n'umunani nicyo kintu rero kirateranya ubwoba kirateranya ubwoba cyane ni ikibazo gihangayikishije eh, amajejwe magara y'abantu Mm. Eh, Urakoze cyane reka duhe eh, imikro Valentin twumve cakigonako.
yego cyane Urakoze ugira umunsi mwiza eh, ngaho onye muri Tanzania ndikumana.
twese twese mu by'akazi keza Ego Valentin urumvise ivyo ndikumana avuga ngo no mu makambi ni benshi bapfa bariko baribaruka yego.
ego cyane bon nko mu makambi urumva ko ari kambi nyene nu- urumva mu, mu bituma ah, bigwiza ibitigiri by'aba ni ubuzima bubi ubuzima bubi donc uri mu, ma, mu buzima budashemeye bimwe navuga udafise ubwo buryo bwo kuja kwisuzumisha imbere udafise uburyo bwo gushika kwa muganga kare udafise uburyo bwo ko bagukurikirana bakamenya yuko hari ivyunyunyu woba ubuze hari ibintu nk'ivyo ivyo byose biragwiza ah, ivyo bitigiri ikindi kintu ni kumenya yuko ubu hari ubuhinga bwa none Yego.
ubuhinga bwa none butuma tumenya inkuru kera ya- zari zihari mugabo atabimenye babimenye.
Eh, kera umuntu yari yitaba imana betete ari ku gatumba ntawabimenya mugabo ubonye kubera whatsapp abari mu bitaro bara- barafise whatsapp bene babo barafise whatsapp baca ba- babivuga babivuga Ego.
rero ni kumenya gusa uh, ko ari ikibazo camyeho gusa ibiharuro birerekana ko vyagiye biragabanuka gusa naho vyagabanutse biracari vyinshi Ego.
nico gituma ari ikintu dukeneye kwitwararika gose uh, akaba atari ikibazo c'umuntu canke c'akagwi k'abantu mugabo akaba ari ikibazo c'igi- ci- ci- c'igihugu cose tukagishiramo umwete ego Yego. Nuko ngira yatomokewe Jean Claude ikaze na wewe
Eh, muraho muraho neza turaho turashima uherereye he Jean Claude Eh, nk'uko bisanzwe ni umukozi wa radiyo ya amerika ngo mukaje jean claude aho ni mu ntara y'iburasirazuba aho mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mu dudu remera mbere mba mbakurikiye gatanu kuri gatanu mbashima n'ibiganiro byiza mukomeje kutugezaho ku ijwi rya amerika Mm, ikibazo cawe canke intererano kwa Valentin Kavakure
Eh, ikibazo cyangwa intererano bye rero mbere na mbere nanjye kubashimira kuri insanganyamatsiko mwagarutseho ni nziza cyane Mm.
nibyo koko buriya no kuvuga ngo nimba iki kibazo gihari ni uko ababishinzwe wenda bakagombye kubikurikirana bakagikemura ntibakajye wenda nk'umuntu yatereranywe abure gukurikiranwa kuko iyo akurikiranywe biba byiza cyane kuko mu- mu- ubuzima bwe bubasha kugenda neza Mm.
niyo mpamvu burya ku- kwigirana ibindeba ntabwo ari byo
Mhm.
ahubwo ko nabyumvise yuko nakurikiye ikiganiro Mhm.
ni uko abo bantu rwose barebwa ukuntu bakurikiranwa kugira ngo umubare ugume- ureke gukomeza wiyongera kuko iyo ukomeza wiyongera ntabwo bifa- birebeka neza cyane cyane mu batuye isi muri rusange Mm.
Eh, nibwo- niyo mpamvu ubwo bagomba kubakurikirana kuko urumva uwo mubare uri ku kigero cyo hejuru Mhm.
kandi bizana ko n'umu- n'umutumirwa nawe adukurikiye yumva ko kugira ngo umubare byibuze ugabanyuke imbaraga ari izabo kandi bagomba kubishyira mu bikorwa Mm.
Eh, Yego. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza nawe urakoze cyane kandi ugire umunsi mwiza ubwo n'ingoboka mwavuganaga mu murenge wa gasanda wo mu kagari ka kerwa umukozi wa radiyo ijuru rya mika gatanu kuri gatanu urakoze ugira umunsi mwiza Eh, asante sana yego um, nawe nyine agarutse kuri ico kintu c'uko bategereza kubanza ku bikaba uruhara rwa bamwe n'abandi aho ubuvuzi bwo mu burundi bugeze ni ikintu coroshe kugira ngo bya bintu byose umuntu arinda guca ko hariho abavuga ngo hariho abaja guterwa inshinga ugasanga amaraso ntibabanje kumenya yuko amaraso ahwanye n'ibyo ayo bagiye kubatera azohwana n'ayo babashizemwo wamenya ngo uyu muti ntukawufate kuko ushobora kukumerera nabi ni ikintu tuzovuga ngo nko mu myaka ingahe ibibazo by'uko umubyeyi ashobora kwitaba imana atazize ko atimenye canke atazize ko umuganga atagiye muri twa tu- bita amadetaye dutandukanye mu gifaransa biba aho ubuvuzi bugeze Okay, ndumva ko mu- mushatse kuvuga ikibazo cyo gusamara rimwe rimwe bo jewe si- ico kibazo kiragoye kwishura kubera abatari bo byikorera sivyo Yego.
nikorera um, mugabo n- jewe ndizeye yuko ai, turi mu ntango nziza turi iki gikorwa aha turi eh, kubivuga bituma abantu bakanura abantu babona yuko hari ikibazo kenshi umaze kubona ko hari ikibazo eh, kora ndazi yuko ndazi yuko n'ubuvuzi buticaye ndabizi kubera burya ngira ndababwire yuko nta bantu bababara burya wowe babuze urababara mugabo n'ujya mu Muganga.
muganga yamukurikiranye vrema ndazi ko abura amahoro ndabizi kubera nabibonye arabura amahoro je nif- nirabiye ko nk'akarorero nk'uwo mu ginekologe uwo yavyaza mu- umutambukanyi wawe uwo munsi- uwo munsi yitaba imana niho yari yamuvyaje ku mwana wa kabiri urumva ni umuntu bari baramaze kuba abagenzi cane ego aba- dunga- ababara nk'uko twe tubabara urumva n'abaganga burya eh, ifupa ko tubabona gusa nk'aba eh, je nama ntangakarorero iyo ugiye kwibaruka um- umwana akavuka neza uraryoherwa kenshi uramutuka ukaca wigira rimwe rimwe ari nudashimira n'uwo muganga ntu- ntunavyibuka mugabo hajya rero vyagenze nabi ntuce Ntuja ushaka kwibuka kugwi- muganga.
kwibuka ukav- ukarondera ivyo ut- utunenga umutora mugabo kurya tu- tuba twafashe umwanya nti- tudafata umwanya ngo tu- tugire agashimwe canke dutange eh, amahera exsuprementere ko yatuvyariye tu- batumye turonka ikibondo nuko niyo habaye isanganya ari kugerageza gutahura rero igihari je ku bwanje nibaza yuko nitwahindura ivyiyumviro tukaguma tubona bakabona yuko harimo aba, aba, abantu bose bakabona ko ari ikibazo tukaguma tubigarukana ibiharuro ibiharuro ibiharuro nibaza yuko uko gu- gusamara Mhm.
kuzogenda kuragabanuka yego uko gusamara kuzogenda kuragabanuka ndibaza yuko n'imigambi ndabizi ko no mu bu- nk'ubunye ndabizi yuko ah, mu byo namenye ndiko ndarondera i- mu bitaro byose hama hariho ico bita komisiyo umugwi ujejwe gukurikirana gu- kuv- kugira enquete Ah, iyo umuvyeyi barutse baragerageza bakabaza uwo muganga na ekipi ya- yavyaje uwo muntu bakamenya igituma rero burya nuko gusa benshi nk'ivyo byose kubera tuba turi mu mibabaro ntituja kubibaza rero ucitse ku bitaro barashobora kuguha ibitigiri Bakakubwira uko bakakubwira vyagenze.
vyagenze Eh, kandi navuze rero imvo ni nyinshi si ico conyene rimwe rimwe hari igihe umuvyeyi ashika ku bitaro yatevye sivyo ico ki- nayo ni kiri mu mafacteur menshi urumva ivyonye ibitaro naco bise bi- bishobora kugira Eh, hari igihe wa watevye ugashikira ku- nko ku gasantre de santé kadafise ekipema Bakaza.
bagatuma ko ibintu vyo- bi- baba ku- bakuzana ku bitaro byuri ekipe ukaza waje utevye nivyo biri mu mafacteur menshi rero ama- eh, i- ibituma biba ni vyinshi rero urumva ni processus ndende Eh, processus ndende rimwe rimwe ifise nivyo eh, ubuvuzi burafise ico bwo byo bwogira kugira bigabanuke muga natwebwe nk'abavyeyi ari n'abashingantahe n'abashingantahe gusanga mu- uwo mubakanye arafise inda ntumwitwararike yakubwira ndababara ntumutware ku bitaro- Ntumutware ku ku bitaro.
bitaro hakiri kare Yego.
urumva ni mu gifaransa bavuga ngo changement de mentalité Yego.
guhindura uko ngene ivyiyumviro ngene tu- twi- eh, tu- dufata umu- umuvyeyi yi- yibungenze Ego, hama abavuze kanu k'abashinga ntahe nabo barumva ko aho mugerageza guca rumva muracari muracari bashasha muracari ko muratangura ariko buriya nawe umufasoni arinda gushigikirwa abari muri vyinshi kuva ayisame gushika ayishikane abashinga ntahe murumva ko ya migenzi itandukanye kumutwara ku rucanco kumuherekeza kugira ikibara atanguye kuvyuka bakumva ko nabo bategerezwa ari ivyabo se baraba bon je sinshobora kuvugira abandi Ego.
je nka jewe mugabo nka jewe ndazi yuko nk'ibindaba ni- ni- naho twari navuze ko uwo mujineko twari twacitse abagenzi gose Ego.
jewe arabizi nama- ntinarimo yagenda wenyine twarinda gu- narinda kumuherekeza ntiyanemera na jewe urumva twari dusanzwe turi ico bita proche donc je nari nsanzwe ndabigira meme imbere ko ibi binshikira sinshobora kuvugira abandi mugabo ndazi ko hari abashikana babikora Eh, gusa muri mu mva- mvuze sinshobora kuvugira bose mugabo muri bike maze kubona mu mu washinga nahe ikibazo c'umukenyezi Umukenyezi.
eh, benshi Eh, ugasanga arabandanya mu- bya bikorwa nyene am- amwitega aje kurima aje gusenya aje kubwira iki yitwara inzira Um, yiteze ko arindira gusa yumva ko umwana yavutse ugasanga ntamukurikiranye rero ni iyo hinduka y'ivyiyumviro y'inyifato i- iri iri ku ku rwego rwinshi Ego. nuko turase na remo ku yundi murongo wa telefone remo ikaze kaze murakoze cyane nyoherere hega remo
kigali gasabo gasabo haravugwa make eh, ni nkore Mm. duga ku ijambo rero
Ah, manyano mbazo ntuzi umutumirwa Mhm.
Ah, mu- mubaze ese aba ngaba bapfa baba bageze imbere ya muganga Mm.
baba baba bari kumwe na muganga ni- nibwo bapfa cyangwa bapfa harimo abapfira mu nzira bakiri mu mu rugo
Mm.
n'abapfa baba bari kwa muganga atubwire i- iyo mibare niba bapfa nyine bari imbere ya muganga neza bari kumwe na muganga Mm.
Ah, ikindi kintu nagira ngo mubaze ese ni iki kintu yabwira ababyeyi kuko iyo avugira kuri VOA nta- nta- ntago a- aba avugira tuvuge ngo ubu ngo ni umutumirwa w'uburundo ya ni aba- ni abatuye isi bose baba babyu- babyumva umwumva hari bari muzambike babahamagara he hose hagiye hatandukanye ese ni ni ikihe kintu yabwira ababyeyi cy'ingenzi bajya bitwararika igihe bageze mu mezi atanu Mm.
kuzamuka ku mbazo ku ku mezi icyenda babyitwararike ku buryo bajya kubyara hari ibintu bitwararitse bagomba kubahiriza bakazabyara bakazajya kubyara ba- bara barama- baramaze kubyitegura neza Yego.
Ah, ikindi kintu ngira ngo mubaze ese ni ikihe kintu bakora kugira ngo izi mpfu z'ababyeyi bapfa barimo kubyara zigabanuke Mm.
Ah, akandi kantu njya nza kumubaza urabona ah, ba- ba- ba- ba- umubyaza noneho hari igihe biba ngombwa ko babaga umubyeyi Mm.
tukumva ngo bamusizemo ngo ga bamusizemo turiya twuma babagisha bisituri Mhm.
ni n'ibindi byuma babimba bamushyize mu nda ese ahangaha ni umuganga ufite egisperiyanse cyangwa ntabwo baba ari abaganga bafite egisperiyanse turagira ngo tubimenye kuko hari n'abantu bize anasitazi gusinziriza gutera ikinya no kukimukuramo abo baganga bose baba barangaye ku buryo ki bingana gut- gute ibyuma bibahera mu nda cyangwa ibikoresho bakoresheje bibahera mu nda murakoze n'ibyo bibazo nagira ngo mubaze urakoze remo ugira umunsi mwiza ngaho gasabo kigali Eh, namwe murakoze yego uh, valata mikoringo wawe hatuributsa yuko ivyo biharuro yavuze ari bimwe twavuga yuko ku bafasoni ibihumbi ijana bibarutse muri bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na cumi n'indwi amajana atatu na mirongo itatu na bane bitavye imana yabaje ati iyo mibare ibiharuro bari bashikiye muganga cane
Ah, yabajije ibibazo bikomeye rwose Ah, yabajije yuko bari bashikiye kwa muganga yabajije ni impanuro yihe notanga ku bakenyezi hama ikibazo ikibazo cya gatatu yavuze nacyo ni cyiza cyane avuga bigenda gute ko abantu ababyeyi bama ba- babashonye babigiramo ba- bibagiramwo mu, mu mibiri yabo Yego.
ibikoresho byo kwa muganga usanga nibyo bibahitanye Mm.
uh, ica mbere ikibazo ca mbere cari cari ico imiba- imi- ibitigiri yavuze Yes.
ico ubwira muri rusange abavyeyi ariko Yes.
ico onye turaza kugihereza koko tuzaba turi mu mpera Yego.
z'ikiganiro yego Yego, gifatanye nuko eh, bigenda gu- eh, ngo bitaba imana bashitse kwa muganga nico na- na- nahotonye Yego.
kora ibiharuro ntitwahoje kubisubiramo yego Eh, nababwiye yuko um, muri abarundi benshi saba mu gisagara rero muri abo batarimo mu gisagara ah, ibyo tumaze kumenya ni uko ah, benshi ubu unye eh, ubuvuzi bwarateye imbere gatoyi kubera hari amasante do sante ahantu nka hose burya nta muntu akiba kure cyane rwose y'ubu- y'ahantu hari- bashobora ku- kumwakira rero benshi baba bashitse ku baba bashitse ahantu hari umuganga ego biba benshi bari mbwa rero n'abandi tura twumva amaka amwe amwe ugasanga ah, batevye kumushikana ah, yatanguriye ibyo kuvyara akiri muhira ugaca usanga inderuzo abakure aba mu misozi aba mu munyonga inderuzo ugasanga yashitse ku bitaro yamaze byamaze kononeka Yego.
canke yamaze kubura ubuzima urumva ah, mugabo ico gitigira ubu muri iyi minsi si benshi benshi ndibaza ko bashaka ku bitaro barashika kwa muganga ushaka kwa muganga gusangira nca ngaruka rero icyo kibazo gifatanye ni eh, n'icya kabiri igitigiri ni cyinshi kubera byinshi navuze ni kubera icya mbere na mbere eh, nca nishura n'icya kabiri uvuga ni inte- ni iki- ni igiki nobwira ababyeyi kugira bigabanuke ikintu cya mbere nobwira ababyeyi mpereye no kuba bitwa ko bize amashuri kugira ndababwire yavuze ko ntavugira uburundi gusa mwamvugira akarere Yego.
n'abize amashuri eh, muri afurika muri bya bi- bi- bihugu byacu benshi bazi yuko kwisuzumisha ari kwiruka muri ekogarafi abafise amahera bagenda ekogarafi asha zine zitanu zitandatu umuganga aba yakubwiye zibiri cyangwa zitatu Mugabo mugabo agenda ukaguma ujayo.
ke- ujayo ujayo Eh.
mubone gusa ko akabebe gatera utuguru yego ivyo ivyo si si ko handi bigenda muri bike twa- turiko turatohoza sico gihambaye nababwiye ko igihambaye ni kugira ama ibipimisho bikwiye rero muri ivyo bipimisho gusa ni- ndifuza ko mu minsi iri imbere eh, ubuvuzi bwacu buzokongerera burya muri kajya gatabo batanga vyinshi biranditse ubwa benshi ntibasoma ntibabikurikiza Yego.
bijya bipima uka- ukagerageza ukaraba ko wabigize Aha, uwo mushinga nawe yaciye avuga ngo mu mezi ata- kuva ku mezi atanu gushika icenda aho nyuba watevye ku mezi atanu uba watevye ifo kutangura ukimenya ko usa myinda Yego, muri rya ukaza.
minsi yawe ukaca utangura ukagira ivyo bipime Yego.
vyose nababwiye ibindi ama- intu- imvu zikunda gutuma abantu bitaba imana ica mbere ni uko abantu bagenda kwisabira sezariyene reka kwisabira sezariyene atari uko umuganga akubwiye ko ariyo ariyo Ariyo nyishu ya- ya nyuma ya nyuma Yego.
Em- ego so- sinshobora kubivuga ko simvyara bacavuga bo upfa kwivugira ko utavyara nta Eh.
gisuzi ntaconzi Ego.
mbabarira aba- abakenyezi bari ngaho bariko baranyumva mugabo muki muri facteur ya mbere ni uko uh, uteza kugabanya ibintu kwisabira Ego.
ivyo navyo babigabanya gutana ama exercice yego nuko valentin kavakuriho na kumwanya utumanye duto mukenya mbwa tubashimire ko mwitavye ubutumire bwacu jeje rya amerika ntiryasubira kubatumira muze mutwitabe nk'uko mwabikoze uno munsi ego tuzobigenza ego kino kiganiro nshuti bakunze mushobora kongera kucumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu voa kaburungu com yakoze fasil gebehu yegeranije amajuwa yacu na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma diane nahazuna bashikirije ikiganiro muri isanga cuno munsi ndayifurize kuroranirwa mu vyo murimo vyose mubandanye mukurikirana ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye muyumvamwo aho muherereye